iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muri bene za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 13 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na Federica Nkunikije yari yahishije akagwa bagiye kugasangira imuhira baca babona chef do Coline umukuru w'umutumba wa Munyinya araza ari kumwe eh, na bamwe mu gwaruka gwo kuwo mutumba baca barabafata bagiriza ko bagize inama itemewe n'amategeko uyu ni Oscar Nizigimana umukuru wa FNL ya Agaton Rwasa mu ntara ya Kirundo inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye Burundi harimo ingingo yafashwe n'abategetsi gisara ca Bujumbura yo kwimura abakenzi mu kibanza bahora badandarizamwo hafi isoko ya Bujumbura hamwe n'inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu hariwe banyamwema turazigaruka ko mu kanya kari imbere abanywanyi batanu umugambwe FNL ishami rya Gatondwasa bari mu gasho ya ka commune Busoni kuva mu gitondo ku munsi wa mbere mu masaha heze bahejeje kurekurwa ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze muri abo bari bafashwe kuri uwimana bagahava bari kugwa ku mugoroba w'uwa mbere harimo umenyimana yohanine pomuseni arongoye umugambwe fnl ishami rya gwasa muri zone ya mukegwa komine busoni mu ntara ya kirundo oscar nizigimana aramuswa uwo mugambwe mu ntara ya kirundo avuga ko icaha bari bafatiwe ataho gihuriye na gatoya n'icari cabahuje ni ukuvuga gusangira urukanywa ejo bari bavuye mu misa yari menyimana jean de pomisene ndarimana emmanuel kateretse miboro gaspar na nkundukozera bakaba bari bavuye mu misa yo ku munsi wa mungu hanyuma baca ku mugenzi wabo bari bari kumwe ariwe menyimana jean de po hanyuma yari yahishije akagwa bagiye kugasangira imuhira baca babona chef do Coline umukuru w'umutumba wa Munyinya araza ari kumwe eh, na bamwe mu gwaruka gwo kuwo mutumba baca barabafata bagiriza ko bagize inama itemewe n'amategeko umushinga ntahe nizigimana Oscar afata iryo hagarikwa ry'abanywanyi mugambwe FNL ishami rya Gwasa ribandanye muri commune Busoni nk'agatotezo iryo ryari ryabaye kuri uwimana ryari ryakurikiye irindi ryaheruka kuba muri commune Busoni haraciye indwi twegeye ikintu tubona tubona yuko ari totezwa eh, rigirirwa abanama rimwe bayoboka umushinga mateka gatogwasa kubera yuko nabo nabari bafashwe kuwa mungu w'indwi iheze n'uyu munsi ntibararikugwa kandi nta nubwo bariko barumvirizwa ikintu twosaba bwa mbere dusavye abajeje intwaro ko bakubahiriza ivyumviro vyabo badasanga imigambwe kuko naho boba badahuje imiga badahuje ivyimviro canke batari mu mugambwe uri- u- uri ku butegetsi n'abantu nk'abandi barafise uburenganzira bwo kubaho bwo gukora ibikorwa by'iterambere cyo kimwe n'abandi nk'uko bafise n'uburenganzira bwo gutembera aho bashatse cyangwa kugenderanira bagasangira bagasangira akayoga nk'uko byamye kuva kera imbere y'uko barekugwa twari twashitse kuri uwa mbere ku biro vya komine busoni aho abo bavugwa ko ari abanywanyi b'umugambwe fnl ishami rya gwasa gato bari bafungiwe musitanteri wa komine yari afatiriwe n'inama yariko aragirisha ariko twashoboye kubonana n'umukuru wa zone mukegwa aho bari bafatiwe rugemintwaza anatole avuga ko baja kubafata bakurikiranye abantu bari mu nama itemewe n'amategeko bataravye umugambwe baturukamwo ni ukuvuga abo bantu bafatwa ntibisigura ko bara- abanywanyi ba fnl twe twabonye abantu biyugaranye bari mu nama dushima ku mvu z'umutekano dushima kugarukira kw'abo bantu kugira ngo tumenye iyo nama iyo ariyo n'ivyo ari vyo kugeza ubu rero tuyambaje inyamirama kugira ngo babatohoze babaze ayo manama bagira buri munsi mw'ijoro temewe n'amategeko iyo babizanana n'ivyo barimo barigisha umukuru wa zone mukegwa kandi arabeshuza abavuga ko abo bantu bakubiswe kubwiwe ati abavuga uko ishobora kuba ariyo mvugo ibaryohera nta n'uwakubiswe n'igi- n'inkoni n'imwe canke aribwe n'urwara naco gituma twabashikirije inyamiramabi kugira ngo zibatohoze kuko n'ivyo vyaca bavuga ngo babeshe navyo ni n'uwo mwanya wo kubibeshuja kubera bari baba bari mu nyamiramabi ico sishobora kuba nomenya igituma bovuga ko baba bakubiswe ngira ngo bumvise ko baba bafashwe bagakubitwa nyibaza yuko ariyo ari vyo vyiza baba babonye ariko twebwe intumbero yabo si ugukubita kuko umutekano ni uwa bose si byiza ko twafata abantu ngo bakubitwe ahubwo turabashengeza tukabashikiriza inyamiramabi rero abo nabo biyumvira ko twabakubise nibaza ko ariyo mvugo yabo boshima ko bibanezera dushika ku biro vya komine busoni hari nk'igihe c'isaha zitandatu inyamiramabi yari itanguye kumviriza abo bantu bose bivugwa ko ari abanywanyi ba fnl ishami rya gwasa inyamiramabi imaze kubumviriza hafi igihe c'isaha icumi yahavuye ifata ingingo yo kubarekura amakuru dukura mu gipolisi c'inyamiramabi ibusoni avuga ko barekuwe babanje gutangishwa ihadabu y'amafaranga ibihumbi mirongo ibiri ihadabu bita amande administratif mu rurimi rw'igifaransa ayo nayo bakaba bayaciwe bamaze kwiyemerera ko bari mu kanama katemewe n'amategeko nk'uko ayo makuru abandanya abitumenyesha mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
jean bosco urakoze umukenyezi umwe yarishwe muri iyi zone musaga iri muri komine muha mu mpanuko bw'isara ca bujumbura uyu mukenyezi yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuwa mungu rishira kuwa mbere ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu fidelite ishatse uyu mukenyezi yishwe yitwa Nita Nizigama akana kiba k'ikigeme kari munsi y'imyaka icumi twagasanze ku muhana w'uyu mukenyezi yahora aba ku musaga naho katwiganiye ko umuvyeyi wiwe yagandaguwe igice isaha isatu n'igice z'ijoro bari bambaye urukoti hanyuma n'ipantaro ni- n'ipo abandi ni- n'uje- ni- n'uje n'isupuresi hanyuma n'ishapo rero n'inkoho rero bari ba- batatu baraturamutse umwe baca bamuryamika hasi mama yambwiye ngo wowe witwanita avuga oya wowe witwanita oya bavuze ngo asezerano akarangamuntu ubu njye cyabyemera mu bwa nyuma bahera bakivuga ngo atije mbwira ndasi ngo kimwe se nimumbisi yaragenda ahagarara aho- aho nye- inyuma y'umuryango cyararasa cyabararasa irya mbere icacarikuye pa mama iya kabiri ca- cayimukubita mu mutwe ibintu byaciye binjira ko ngaha anje nizigama anitara umukenyezi yisumamwo mu kudandaza ibiyayi n'isongo yabidandariza hafi y'ibohero rikuru rya mpimba umusaza w'uyu mukenyezi yatubwiye ko umushiki we yari amaze iminsi afise amakenga ku mutekano wiwe kuko yari yaraburiwe ko hariho abagira bamugandagure yari yajino arabitubwira hakaba imigwi ibiri murondera hakaba igipolisi hakaba n'abandi atazi nyabatse kadize ubudandaji bwiwe yabimenye gute we ko ageramiye bumva hariho abaje kumuburira naca ndiko ndazira nta muntu dufitaniye ingorane ngaka umusaza nimba ari kubana n'abandi ndazi tutumye twiwanye uyu mukenyezi yitavye imana asize umwana umwe w'umwigeme umufasha wiwe uyu mwaka abo muri uwo muryango bavuga yuko ugira ugire kane ari mu ibero rikuru rya mpimba umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye avuga ko urupfu rw'uyu mukenyezi rufitaniye isano n'ibifunze umugabo wiwe amakuru aba ariko barakora amatohoza bamaze kuronka akaba avuga yuko urwo rupfu rushobora kuba rufitaniye isano n'idosiye yari ifunze umugabo wiwe ko amatohoza ariko arabandanya kubwira ukuri kuja ahabona nayo ku bijanye n'idosiye ifunze umugabo wa anita n'izigama igipolisi naco cashimye kubivuga ko yamara musaza w'uyu mukenyezi yari yatubwiye igifunze muramu we kuva uwo mukenyezi agandaguwe mw'ijoro ryo kuri uyu wa mungu aho ku musaka ibarabara rya mbere abajeje umutekano baciye batangura isekeza ryo gufata abagabo n'abasore bahaba gushika kuri uno wa mbere igice isaha zitandatu z'umurango abafashwe n'igipolisi bari bicarizwe hagati mw'ibarabara kujya mbere muri bo hari hagwiriyemo cane cane abafashwe mu gatondo kuri iryo barabara ntawacaruka natwe igipolisi ncatwemereye kwegera aho abantu bari bicaye yamara ico twabonye nuko igipolisi cagumye kikizura mu mihana iri kuri iryo barabara rya mbere baraba ko atamusore canke umugabo yahinyegeje umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yemeza yuko muri abo bafashwe harimwo mirongo itatu basanze atari abanyamusaga i Bujumbura mu Burundi Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika urakoze fidelite kuno munsi cumi na gatatu y'ukwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzabakungu wahariwe ba nyamwema mu burundi uyu munsi wahimbarijwe mu ntara ya gitega mugenzi wacu fidele nsabimana niwe yaduteguriye iyi nkuru nk'uko bivugwa na moise nkengurutse aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ry'abanyamwema organisation de personnes albinos du burundi mu gifaransa opab mu mpfunyapfunyo uyu munsi ugeze intambwe ikiri ndende ku bijanye n'agateka k'abanyamwema uno munsi wemejwe n'inama mpuzamakungoni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uno munsi ushyitse abavukanye ubunyamwema babayeho muri bwa buzima bumwe bwa- bari basanzwe bari- bari basanzwe babayemo kuko gushyika ubu nta gikorwa kininiya cyane kirakorwa kugira ngo abanyamwe abagendana umunyamwema batere batere imbere canke biyumve yu- biyumve mu bandi banyagihugu ko nta gikorwa kininiya kirakorwa ubu u- hamavu y'aba- y'aba- y'aba- y'abakomeretse twofata abantu mirongo ibiri n'umwe bamaze kwicwa mu burundi biturutse kuri abo bahiga ibihimba by'abagendana ubunyamwema hari abakiba ku mirwa mikuru y'amakomine gushyika ubu mu ntara canshani za nurube na tanzania tukibaza duti none ubuzima bwabo buzohera mu makomine mwumva yuko bikigoye igikorwa giz- gitezwa gukorwa imbere ari kinini none hakwiye gukorwa iki ku bwanyu ku bwacu haguye gukorwa umugambi muniniya uhereye kuri rusasu magura turonke ibiharuro nyakuri hanyuma bace baraba rero ibikenewe vye- ivy'abavukanye ubunyamwema bakenera kugi- bokenera kugira ngo bashikire iterambere rirama kandi ridakumira mu bisata byose by'ubuzima haba mu miryango ku mashure mu magara y'abantu no mu vy'ubutunzi ndetse abanyamwema basigaye ku mitumba canke abafise abana b'abanyamwema bafise ibibazo bitandukanye harimo ivy'umutekano muke turetse ibibazo vy'umutekano muke hari n'ibindi bibazo bifatiye ku rukoba rwabo rutarinda izuba bigatuma badashobora gukora ibikorwa vyo guteza imbere imiryango uko bategerezwa kubikora kaburo gedeon aturuka muri komine ya kayogoro iri mu ntara ya makamba yewe sinorohewe kweri nta na gatoya nta n'agahenge mfise nko kubera nk'umwiyo myaka nako twatotejwe cyane noneho bira- birashize birishize urabona n'izuba rirase twebwe abanyamwema dufise ikibazo c- twari dufise ikibazo dufise nk'ikibazo cyo gutotezwa reka je nusi nkiryama nguma nguma ndyama nyene nta tiro ndonka naje nguma mpagaze kubera ata ata ata munezero ndahafise atamfise noba atamfise ntekanirwa ikindi kibazo twebwe dufise abanyamwe abanyamweru ni ukubaho kubera atacu dufise twoho two- twofata ntacyo duha umuryango nta na kimwe ntiturima ntabwo dushoboye kubera ubona ari umubiri wacu umeze nabi tutarimo kugira igihe kinini nk'umunyamwera arashaka kurima kugira ngo nkugira amasaa atatu kubera izuba rimaze kwaka umuntu acaca mu gatutu yudita ndayizeye ni umukenyezi afise umwana w'umunyamwema ava muri komine ya giharo intara ya rutana yari yavyaye abanyamwema babiri ariko umwe yarishwe n'abagizi ba nabi bateye mu nzu iwe haciye imyaka ibiri nta kuryama neza none ko mbona ba- banyaze n'ubundi bakamutemagura bakamwica noheza tukaryama neza umuntu aguma afise ubwoba mfuta mf- nguma mfise ubwoba bw'uwo nyene ako ga- nasigaranye niko nguma mfitiye ubwoba ngo ngo bazohava baza kunyambura ko abasi bama baraza kugira nico gituma rero ntovuga ngo ndi n'amahoro noneho n'izuba ryose ryateye mu biharuro vyatanzwe na moise nkengurutse aserukiye ishirahamwe ry'abanyamwema opab intara ya ruyigi na rutana nizo zifise abanyamwema bataye izabo kubera umutekano muke intara ya ruyigi ifise abanyamwema mirongo itatu na batanu bagiye baregeranirizwa hafi y'ahari ibirindiro vy'igipolisi kugira ngo barindirwe umutekano naho mu ntara ya rutana abanyamwema cumi n'umwe begeranirijwe hafi y'amaparuwase gatolika kugira ngo naho nyene bakingirwe uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abanyamwema ukaba wahimbarijwe mu gisagara ca gitega kuri centre multiplex ahahora isoko ya kera igitega fidel d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamananira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abagize inama y'igihugu iharanira ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano yarusha hamwe n'ibwirizwa shingiro ry'uburundi senarede mu mpera z'indwi yarayirangiye barabonanye n'umuhuza mu biganiro vy'abarundi perezida benjamin mkapa i buruseli mu bubirigi ivyo bibaye inyuma yaho imibonano ya mbere yabaye mu kwezi guheze yarusha muri tanzania itari yitabwe n'abatari bake mu bagize senarede mu kiganiro na mugenzi wacu edi rwema umuyobozi w'umurwi ushinzwe itangazamakuru muri senarede jeremy minani arasigura ukuntu ibiganiro n'umuhuza byagenze
ibiganiro byagenze neza neza cyane twashimikiye ku bintu bitari bike twereka umuhuza ukuntu ibiganiro byotunganywa tumwereka aboganira muri ibyo biganiro impande izo arizo turamwereka ibintu byihutirwa muri ibyo biganiro biramutse bibaye turamwereka n'amakenga dufise y'uko leta y'ubujumbura yoba atashaka ifise yo kujya mu biganiro twongera turafata umwanya ukwiye wo kubeshuza ibinyoma bimwe bimwe ubutegetsi bw'ubujumba bwakwiragije buvuga ko senarede yoba ari umugwi washyizweho n'ibihugu bya rutura kandi ko atabanywanyi atabarundi bari inyuma y'urwo runani twongera turabeshiza kandi n'ibindi binyoma bitari bike ibiganiro byagenze neza muri rusange kandi mugeze asa n'uwabitegereye iyo muvuze ngo byagenze neza ikintu gifatika muba mushaka kuvuga ni nk'iki umuhuza yaba atubwiye tugitangura kuganira nawe ko azanwe no kutwumviriza nk'uko yumvirije abari bamwitabye yarusha itariki mirongo ibiri n'imwe y'ukwa gatanu nta ngingo rero yaca igenda ifashwe icyo tuvuga gituma tuvuga ko byagenze neza ni uko umuhuza yafashe umwanya ukwiye wo kutwumviriza tukabona ko amakenga mwamwe yari afite tuyahaye umuco twabona ko ariko ategereye inyinshi tumuhaye kandi turumva ko asubiyemo akavuga ati abatari bake baravuze yuko senarede itatumiwe mu biganiro ibyo biganiro ata mahoro byozana ati ari nacyo gituma nashoboye kwiyunguruza nkashika ngaho kugira ngo ndabavugishe numve n'amaho muhagaze kuko ibyo biganiro byotunganywa n'ukuntu byozana amahoro mu gihugu cy'u Burundi
kubumviriza no kugira ngo muzicarane n'abandi barebwa n'ibibazo ni ibintu bisa nk'aho bitandukanye ese hari icyizere mwakuye muri iyo nama mwagiranye n'umuhuza ko ubwo azaba atumiye abarebwa n'ibibazo by'uburundi bose kugira ngo bicarane baganire muzatumirwa twashimikiye cyane cyane ku icyo kintu tumenyesha umuhuza y'uko ibiganiro byimirije kuba senarede igomba gutumirwa nk'urunani igatumirwa uko nyine ntihabe kurobanura umugambwe uyu cyangwa nk'uriya mu migambi igize senarede ngo abe ariyo batumira yonyine kuko twaramwumvishije umuhuza y'uko yoba ari intango mbi atamahoro yozana twahagaze cyane cyane kumvisha umuhuza y'uko muri ibi biganiro hari impande zibiri zigomba kuganira uruhande rumwe rukaba ari uruhande rwa leta y'ubujumbura n'abayishyigikiye akaba ari nabo bashyigikiye ikiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza urundi ruhande nabwo rukaba ari uruhande rugizwe n'abadashyigikiye ikiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza mwabo imbere hakaba hariho senarede hakaba hariho amashyirahamwe ataho yegamiye mu bya politiki amwe ari mu runani bise hanze twaziyeme manda hakaba hariho n'imigwi yafashe umuheto kugira ngo igwanye nkuru nziza tumubwira umuhuza tuti mu gihe mwaba tukubwiye hogira uwubura ibyo biganiro nta mahoro byozana iyo bari ikinamico ko bari guta umwanya ariko turanamwumvisha tuti naho tubona ko ubifisemo ishaka senarede ikaba ikwemereye ko ibifisemo ishaka nyabona leta y'ubujumbura nta shaka y'ibiganiro ifise kuko mu matangazo n'isohora mu by'igoma ivuga irerekana yuko n'ibyo iri kirakora wanashaka biragaragara yuko atamugambi wo kujya mu biganiro ifise ko ahubwo yafashe umugambi w'iterabwoba mu gutorera umuti ikibazo cyazanwe n'iki kiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza turabwira umuhuza tuti rero mwitegure kubwira amakungu afata ibihano bya ruhasha bikomeye harimwo ambarwo harimwo n'ibihano bitumbereye petero nkuru nziza wenyine n'ujya mu gihugu wiwe uri iruhande yiwe kugira ngo babagondoze baze mu biganiro by'amahoro ari nabyo byonyine bishobora kuzana amahoro mu burundu kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi turi kumwe na clovis gusa kubabaza none nk'ubu ko umuhuza babonanye ibyo abemerewe yabishyitse ko none atanakimwe n'ubu yofatira ko akabihereje aho nyine batosubira kubonana ati burabo bo guca bakora iki urakoze clovis undi dufite kuri telefoni gi uranyumva ndakumva cyane Iki- ndakumva cyane mutware Eh, je nari mfite ikibazo kuri ibyo biganiro bagiraniye n'umuhuza yego ikibazo none hamwe ha- hamwe byoshika umuhuza ntabatumeko cyangwa ntabatumire muri iyo nama izohava ibera iharusha bobo biteguye gute reka dufate na claude claude mwiriwe neza mwiriwe di nakombe mbaze kenshi kenshi mu bintu by'ibiganiro usanga impande zibiri zose bisaba yuko uruhande rumwe ruheba ibi urundi rugaheba biriya kugira aho uri hagati nk'igihe rero muri ibyo biganiro bojamwo biba ngombwa yuko nk'umutegetsi perezida cyangwa bakamuhebera ibintu bya manda akabiha bavuga bati ko amatora yabaye reka twemere ibyavuyemo biteguye amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri baremeye yuko nk'ubu nk'ayo ma- abantu bafite amamanda n'abapfunzi bya politiki bakabarekura bakaza baga- bakabaha kirimini favorable gutegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri munsi abamurika agatwara agatwara hamba agategura amatora bisanzuye ibyo byodufasha cyane kuronka amahoro kw'amahoro nicyo cya mbere uko abarundi ikiduhanze zo gutwara naka canke naka iyo dutwaye umuroho dutwara wese akaduha amahoro tugatera imbere murakoze Eh, murakoze cyane Eh, ngarukiye kuri iki kibazo cya mbere cyerekeye eh, icyo twokora mu gihe senarede itotumirwa cyabaziwe na covid nayini kirasa mu bisanzwe Eh, senarede twarabwiye umuhuza tuti eh, nyabona ibi biganiro bitagiyemo senarede ntacyo byoshekako ni naho twaciye tunamubwira tunamwumvisha tumwumvisha eh, yuko bijya biganiro biri- ko birabera indani mu gihugu ataco byozana kuko eh, uwabitunganije ari we yazanye urugwimo turimo tubwira umuhuza tuti rero mu gihe ibiganiro bitotumirwamo senarede nta biganiro byaba bigiye kuhaba ati ahubwo muba muri ko muracira inzira ya migwi yafata ibigwanisho ariyo forebu rege tabara na fnl kugira ngo noneho bakoreshe wa muheto bavuga ko bazokoresha kugira ngo bomore petero nkurunziza ku ruhande rwa senarete twebwe tuzoguma twumvisha amakungu y'uko ahubwo yofata ibihano bikomeye bya ruhasha kugira ngo agondoze uyu ariko arashaka ku- ku- gutera akagira umuhuza ngo senarete itumiwe ntiyokwitaba ibiganiro nayo ku muhuza we twarabonye yuko agiye yumvise ko senarede itobura mu biganiro kanatsinda we nyene yariboneye yuko abagize senarede ari abantu bakomakomeye cyane imigambi ikomakomeye cyane ata muntu yo kwiyumvira bagomba atunganya ibiganiro batarimo yari yabwiwe ko senarede ari ikintu kitabaho atabanywanyi barimo atabantu bakomakomeye barimwo rero mutangaje asanze ko abahora b'abakuru b'ibihugu bose ba kera bari muri senarede cyangwa bayishyigikiye biramutangaza asanzwe bahora begera by'umukuru w'ibihugu byose bari muri senarede nka byose hariho bakeya batari bahari biramutangaza asanzwe bahora batwaye inama nshingamateka na nkenguzamateka bose bari muri senarede n'imigambi ikomakomeye nka fodebu iprona n'iyindi cyo gituma twibaza yuko icyo kujya dutumira coco cyamaze gutora umuti ko umuhuza yari amaze kubona yuko senarede itobura mu biganiro ariko niyashima kudadutumira eh, niyashima kudadutumira twebwe tuzobandanya urugamba nk'uko twarutanguye twanga ikiringo ca gace ca petero nkurunziza gushika gihagaraye E, bwana jeremy minani e, ubwo umuhuza yatumizaga ibiganiro arusha mu gihugu cya tanzania ukwezi gushize ah, mwebwe ubwanyu mu- mu runani rwanyu mwatangaje ko mutazitabira ibyo biganiro keretse mutumiwe nka sinaredi ariko hari bamwe mu bari bagize sinaredi bitabiriye ibyo biganiro batumiwe ku giti cyabo ndetse abakurikirana hafi bya politiki bakaba bavuga ko hasa nk'aho hari ibibazo byo kutumvikana mu runani rwanyu oya ibyo biganiro nibyo hariho abari batumiwe ku mi- ku mi- ku gatwe kabo batatumiwe nka senarede icyo twarigarutse ko n'umuhuza turamwumvisha yuko atosukira mu coze nkuru nziza ashaka yuko urunani senarede rusambuka mu kurobanura imigambi mikeya ngo abe ariyo atumira ico muhuza twarabonye ko yacumvise ikindi ni uko n'abatumiwe bitavye batigeze bagenda kuvuga ukwabo ngo bagiye mu biganiro barasiguriye umuhuza yuko naho bamwitavye baje kumubwira aho bahagaraye kandi bamwumvishe yuko atabiganiro nyabiganiro bashobora kujyamo bidatumiwemo urunani senarede nicyo gituma no- n'ubu i buruseli basubiye kunkawurira n'umuhuza noneho yiboneraho nyine yuko naho bari bamwitabye atabiganiro bashobora kujyamo batagiye nk'urunani senarede iby'uko bahari ingorane muri senarede nabyo ni rya remeranya ryama ryakoze n'ubutegetsi bw'ubujumbura nta ngorane hari muri senarede nibyo ubutegetsi bwaragerageje uko bushoboye ngo izo ngorane zivuke ariko ingorane eh, icyotuma senarede iba ireka ireka kubaho ni uko- ni uko bwa butegetsi bwayishyiraho igihe bwishyiraho ku nguvu bwoba bwahavuye n'icyo gihe senarede rero yovuga iti igikorwa yari yishinze cahagaraye ubu rero ntikiriho mugabo ubwo butegetsi bwihari senarede nayo izoguma iriho nta njyane nta ngorane iri muri senarede kuri telefoni kandi turi kumwe na pascal pascal mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe Edu- eduwema twarumvise yuko babonanye n'umu- n'umuhuza n'umuhuza akeneye gusubiza hamwe gushyira hamwe eh, abafitaniye amatati ngaha mu burundi abanyepolitiki Ari- ariko rero eh, akabazo je nagira ndamwibarize nti none mbega ko eh, mu kwa gatandatu uheze turiko turumviriza ikiganiro Sito- sinibuka ko ari kwa gatandatu nuko ari kwa gatanu menga ari kwa gatanu ikiganiro caciye ku maradiyo menshi c'abavugizi eh, b'inzego zitandukanye ngaha mu burundi twarumvise babaza umushingantahe yitwa ah, Filipo Nzobonariba ah, yuko ba- bazemera kwicarana na Sinarede niho eh, yasigura zirya ngingo ngo zafashwe na oni ngo zikumira bajya abantu bagombye gu- ba- bahungabanije umutekano n'abagombye gutembagaza ubutegetsi mu nyuma baramubaza ati none ko muhuza niyo abatumira mukagira ati mu- mu- mu- mu- mugasanga muri mati muzitaba hariho ijambo yakoresheje ngo bazopfuma bemera abahere bose iryo jambo n'ukuri twebwe nk'abanyagihugu ngaha mu burundi ntiryadushimishije ntiryaturyoheye na gatoya aho rero nkaca mbaza umutumire nti mbega none ko batabatumiye murabona mwanya kubahwa umutumire twebwe ngaha mu burundi turarushe turamerewe nabi ubukene buraduhanze ntacyo twihereza n'uronse icyo arya arya rimwe ku munsi ubwo nyene nyene tukarara uko mbega mwanya kubahwa nimutagira intuzeye ico mugiye gukora mugiye gu- gukora iki mutwizeze ikintu muzokora ibi nabyo filipo nzobona riba yavuze ni imvugo inyibukije imvugo leta yari ihari mirongo icyenda na gatandatu yakoresha mu kuvuga ko itorota iganira n'abasaya birirwa barica abanyagihugu ariko barasagirijwe n'ibihano barasagirizwa n'amakungu amakungu abaviriye hasi baremera haraba ama- am- haraba imishikirano haraba ibiganiro n'ibyo byabyaye amasezerano yarusha ahagarika intambara icyo gituma rero mu gihe leta y'u Burundi leta y'ubujumbura yoguma yica amatwi ikaranka ibiganiro ikintu se na leta izoca ikora cyihutirwa kuko nibaza ko ni umutima w'ikibazo cya pascal tuzobandanya dusaba ibi bihano ariko dusabe ibihano bitumbera petero nkuru nziza dusabe senere mpuzamakungu y'irahe ibashe gukurikirana petero nkuru nziza n'aba bose bafatanya kwica abanyagihugu dusabe abantu bose bahohotera abanyagihugu bahanwe bafatirwa ibihano bugarizwe ariko imfashanyo zijya ku munyagihugu zibandanye mbere zongerezwe ariko zice mu mashyirahamwe ataho ahanini yegamiye mu bya politiki cyangwa ya mashyirahamwe mpuzamakungu nka ha- nka pamu hcr n'ayandi
urakoze edi n'umutumire wiwe eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamananira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Eh, mu kanya turasozera ibiganiro twateguriye muri iki gihe ariko imbere yaho reka tubibutse amakuru twabashikirije twavuze ko abanywanyi batanu umugambwe fnl ishami rya agatorwasa bari mu gasho eh, muri komine busoni kuva mu gitondo barekuwe mu kanya gaheze twabwiye kandi ko uh, umukenyezi umwe yishwe muri zone musaga aho uri muri komine muha mu manuko w'igisagara ca bujumbura uyu mukenyezi yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi wa mungu rishira ku munsi wa mbere iyindi nkuru twabwiye ni inkuru ivuga ko kuri uyu munsi wa mbere itariki cumi na zitatu y'ukwezi kwa gatandatu ari umunsi mpuzamakungu wahariwe ba nyamwero mu burundi rero umunsi wahariwe ba nyamwero wibukijwe eka wabereye mu ntara ya gitega niho abanyamwere batari bake bari bakoraniye bakaba bagize ibintu bitari bike basaba byerekeye umutekano wabo inshuti mwese mukundira ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer bill baber yadufashe mu ngabwi bw'ibyuma hamwe na fatu yadufashe kwegeranya ibiganiro mugire umugoroba mwiza mwese